Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetira baandii 19.25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetiif saatalaayitiin saatiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akkam oltan kamisaa caamsaa 3 bara 2018 akka lakkoobsa Itiyoophiyaatti immoo eebla 25 bara 2010 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii mataan oduu hojjettuun koree fannoo diimaa kan addunyaa tokko maqdishoo keessaa dhabamuunsee gabaasame.
Har'a guutummaa addunyaatti guyyaa pireesiitu ayyaaneffamee oole kana laalchisuudhaan qophiilee adda addaa qabnaa ni dhiyeessina. Oolmaa mana murtii kaleessaa irratti kafuuleffate gabaasaa kabiraas ni qabna dhaggeeffatoota keenya maraafuu oduudhaa boodadha kan nutti deebinu. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jennaa balleessa oduutiif gara tujubeettaa deebinu.
koreen fannoo diimaa addunyaa narsiin jaarmichaa tokko maqdishoo keessatti ukkaamsamtee butamuu mirkaneessee jira ibsi ittaanaa hoogganaa icrc kan soomaaliyaa daani'el o maalee akka jedhutti nageenyi waahila keenyaa akkaan nu yaaddesse dubartiin kun hojjettu eegumsa fayyaa yeroo mara lubbuu namaa oolchuuf fayyummaa lammiiwwan soomaaliyaa eeguuf hojjetaa turte dubbiimaan ministirii naga eegumsa soomaaliyaa abdulaaziz alii ibraahim raadiyoo sagalee ameerikaaf akka ibsanitti dubartiin kun keellaa icrc keessaa ukkaamsamtee butamte lammii jarmanii soonjaa naayineet ka jedhamtu ta'uu ibraahim mirkaneessanii jiru ukkaamsanii butuun kun kan raawwatame kaleessa galgala sa'a saddeet irratti ta'uu icrc'n beeksiseera konkolaataa dubartiin kun ittiin fudhatamte arguusaaf garuu dubartittii ituun argin hafu poolisiin beeksisee jira nagaan akka deebitullee aangawoota waliin mari'ataa akka jiru ta'uu jaarmiyaan kun beeksiseera. haleellaan of wareegdummaa koomishina filannoo liibiyaa irratti har'a geggeessame erga bara 2015 qabee haleellaa shororkeessummaa isa hamaadha jedhameera. liibiyaan balaa hamtuu keessa jiraachuuf akkuma xiinxaltoonni jedhan aangawoonni biyyattii addaan qoodamte filannoo guutuu biyyaa akka geggeessan tokkummaan mootummootaa jajjabeessee jira haleellaa sanaaf garee aayisistuutti gaafatama fudhate balaa sanaan yoo xiqqaate namoonni kudha lama yoo du'an kanneen of wareegan sadiitu keessatti argama torbanneeniif filannoon akka geggeeffamu yaadi dhiyaate taajjabdootaaf xiinxaltoota kanneen biyyattiin filannoo geggeessuuf amansiisaa miti jedhan biratti shakkii uumee ture. filannoo kana geggeessuuf yaaluun yookaan garee jihaadaa yookaan immoo garee leellistoota biraa dura dhaabbannaan mudachuu malaa jedhanii turan xiinxaltoonni. paarlaamaan chaad kan erga bara 1990 qabanii aangoorra jiran pirezidaantii biyyattii idris dabaay marsaatti dabalaa lamaaf hojii akka itti fufan ka godhu heera haaraa raggaasisuuf torban kana sagalee kennee jira caamsaa 17 lammiiwwan burundii erga bara 2005 qabee aangoorra jiran pirezidaanti piir nikurunzuuzaaf waggaa 16f aangoo irra akka turan gochuuf jecha jijjiirraa heeraaf sagalee kennuuf jiru. riippaabilikii dimokiraatawaa koongoo keessatti immoo yeroo isaan taayitaa gadhiisuun irra ture baatileen 18 darbuyyuu pirezidaanti jooseef kaabiila aangootti cichuu isaaniin kan ka'e rakkoon namoomaa hamaan biyyattii keessa jiraachuun gabaasameera ameerikaaf qabsaa'ota mirga namaa biraa mormiin dhiyaatuyyuu yeroon aangoo pirezidaantii haa murtaa'u yaadi jedhu afrikaa keessaa hundee dhabaa deeme. falmii cimaan waa'ee filannoo zimbaabuwee dhufaa jiru investara biyya alaa guddittii kataate marii dhimma chaayinaan haguugamaa jira kunis jedhu xiinxaltoonni mariin akkasii dhimma filannoo dhugaa akka ta'e kufaatii dinagdee zimbaabuwee irraa yaada namaa maqsee jira pirezidaantiin zimbaabuwee emerson mnangagwa chaayinaaf warreen gama dhiyaa afarsuudhaan kurna hedduuf cufataa akka ture booda daldala biyyattiin daldalaaf banaa taatee jirti jedhan hoogganaan garee mormituu neelsan chaamisaa garuu kazimbaabuwee saamu jechuudhaan investoroota chaayinaa biyyaa baasuuf dhaadatan kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti kooriyaan kaabaa lammiiwwan ameerikaa sadii kanneen biyya ishee keessatti hidhamanii jiran yeroo dhiyoo gadhiisuu malti jechuudhaan aangawoonni yuunaayitid isteetsi beeksisaniiru bulchaan niiwuork duraanii ruudii juuliyaanii miseensi gorsitoota seeraa pirezidaanti doonaald tiraamp lammiiwwan ameerikaa har'a gadhiisamuu jedhanii kan abdatan ta'uu beeksisan juuliyaaniin kiim joong uung hidhamtoota sadan har'a akka gadhiisan amansiifne jechuudhaan caasaa oduu fooks niiws jedhuuf ibsaniiru tiraamp illee halkan edaa namoonni kun akka hiikaman ergaa tuwitarii maxxansaniin tuqanii turan tiraampiif hoogganaan kooriyaa kaabaa kiim joong uun yeroof bakki isaa hanga yoonaa adda hin baafaminuu malee kallattiin wal arganii mari'achuuf walii galaniiru. pirezidaantiin yuunaayitid isteetsi doonaald tiraamp filannoo bara 2016 dura taatoo fiilmii quunnamtii saalaa stoormii daaneeliif doolaara 1,130 baasuu isaanii amanan maallaqa duula filannoo ta'uusaa garuu ni haalan tiraamp akka jedhanitti maallaqa sana abukaatoo isaanii dhuunfaa maayikil koo'eniif deebisaniiru oduun ammaaf qabnu kanuma.
kadhagaa jirtan as waashingtan diisii irraa akka dabru raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. guutummaa addunyaa irratti guyyaan pireesii kamisaarraa ayyaaneffamee oola kana laalchisuudhaan kanneen walgaan gurmuuleen mirga dhala namaa walabummaan pireesii biyyoota afrikaa bahaa keessatti akka gad deemaa jirutti akeekkachiisan biyyoota akka eertiraa sudaan jibuutiif soomaaliyaa keessatti yeroo hundaa walabummaan pireesii isaanii addunyaarraa toora dhumaarratti kan argamu ta'uu ka dubbatan falmitoonni mirga dhala namaa kun waggoota dhiyoo dabran xiqqoo keessatti immoo biyyoota akka keeniyaaf taanzeeniyaa keessatti. dabalee walabummaan pireesii naannoo sana daranuu gassigigaataa jira jechuudhaan dubbatu koreen mirga gaazexeessotaaf falmuu sipijeetti qorattuu mirga dhala namaa afrikaa bahaa kataate anjeelaa kuwintaal waliin gaaffiif deebii tsiyoon girmaa geggeessite dabalee soraatu dhiyeessa.
gaazexeessaa Itoophiyaa Iskindar Neggaa marroo sagalidhan waan akka akkaatiin himatan biyyi nagaa dhowwuu mootummaa gargalchuu fa'a Iskindar ammoo tanaa jennee waan mootummaan biyyi tolchu qorachuun lakkifnuu jedha. akkana jedha waan feet jechuu baannaan akka feet ta'uun dhiba waan kan himachuu danda'u maltee jedha gaazexeessaa kana ji'aan duratti bulchiinsi mootummaa Itoophiyaa muummeen ministeera Haaraayii gad lakkisiise ministeerri kun waan hedduu qaqqajeelchaa jedha waan inni qaqqajeelcha immoo guddoo arguutti hin jirru jedha Iskindar riippoorters widat boorders dhaab gaazexeessoota irratti dhab hojjetam qoratu biyyi dhibbi tokkoof saddeettama keessaa Itoophiyaan ammallee biyyi gaazexeessooti makarsitu ta'a hojii isaanii dhoortu dhibbi tokkoof shantameessoo jirti jedha eertiraan ammoo itoophiyaallee gad jirti biyyi dhibbi tokkoof saddeettama keessaa dhibbi tokkoof torbaatamii sadeessorra jirti afrikaa gambahaatti gaazexeessoti yoo hedduu biyyi nagaa dhoowwuu fi biyyaafuyyu bala ta'anii jedhanii waan hedduu himatanii jedha itoophiyaan gaazexeessoti hiite kudhan ija gad lakkifte gaazexeessota gadhiiftullee seerii isiin dubbachuun nam dhoortu fulumuufii jiraa jette daayirektarii koree mirga gaazexeessotaa falmitu ka cpj anjela kiyuntaal qorattu koree tanaati akka tsiyoon girmaatti isiin himtetti ganna dabre keessa addunyaa keessaa gaazexeessota dhibba lamaaf shantamii sagalii hidhan itoophiyaan kudhan ija hiite masrii fi eertiraatti aantee lammeessoo sadeessoo jirti jette.
We obviously welcome the release of journalists and bloggers.
gaazexeessotaaf warra yaada ofii intarneetii irratti barreessu hiikuun waan dansaa jenna mirga miidiyaa immoo gaazexeessota qofa hiikuun falan argatu waanni itiyoophiyaa kan yaaddes seera hamaa gaazexeessota irratti baasan seera kana jijjiiraa jechuutti jirra.
seerii anjilaan jechuutti jirtu kun hawarri biyyi nagaa dhowwuun himatan jedhaniitiin ganna sagaliin duratti baasan itiyoophiyaan gaazexeessota hidhuu qofaa miti akka jecha anjilaatti miidiyaa hedduullee ka dhuunfaallee irra cufte jo'an nanyookee dhaaba gaazexeessota dubbatu ka amnesty intarnaashinaalitti koree tanatti jechuu daayirektara taanzaaniyaan durii goomitta dansaa qabdi yookaan ammoo wayyaa qabdi amma ammoo biyyi gaazexeessota rakkisuu jirtu keessaa dhibbi tokkoof saddeettama keessaa saddeettamii sadeessoor jirti jetti ugaandaalleen gaazexeessota gargalchuma jirti jetti garanatti ammoo poolisiitti biyyi rakkisuu jiraa jetti keenyaalleen tanumaan himatan gurran dhala dabrellee abbootiin alangaa keenyaa mootummaan waan mani murtii fudhatu hajaju hin fudhatu jedhaniitiin hiriira ba'an akka gaazexeessota hidhuu fi televizyiinii isaanii cufuulleen haftu gaafatan namoonni ammoo tanirratti gaazexeessota gaazexeessaa OBN fiqaaduu mirkana kaarmaan duratti hidhameetiin baay'ee dubbise waan mirgi gaazexeessota amma keessa jiruu fi waan ofii arginutti.
Gaazexeessaa Fiqaaduu akkuma beektu har'a addunyaa irratti guyyaa pireesiitu ayyaaneffamaa jira. Ati immoo bara 2008 keessa Itoophiyaa keessatti qabamtee hidhamtee turte utuu hojii gaazexeessummaa irra jirtu. Amma immoo hiikamtee hojii keetti deebitee jirta. Mee gara kuma lamaaf saddeetittan si deebisa. Haala itti qabamtee haala pireesii yeroo sana ture natti himi.
kuma lamaaf saddeeti dhaabbatuma raadiyoo fi televezyiinii oromiyaa durii OBN kan ammaa keessa hojjechaatiin ture. Hojiidhuma idilee kiyya hojjechaa waliitan turetti dhufanii humni xiqqaa kan na qabate. Achi mana hidhaa Maakalaawwiitti sanaan kallattii nageessanii baatiishanii mana hidhaa Maakalaawwii keessa awwaala jiraa fi dhimeen mallakkuu bakka itti jedhamu. Awwaala jiraa jechuun mana dukkaanaa keessa ture achii boodammoo gara dhimeen mallakkuu naccisiisanii ergan ji'a shaniin hidhameen booda mana murtii irra deddeebi'ee dhiyaate.
Mee jalqabuma waa'ee qabamtee hidhamuu keetiin si gaafachuu barbaada gaazexeessaa Fiqaadu. Ati kanas hojjettu dhaabbata reediyoo fi televezyiinii mootummaati kan mootummaa naannoo Oromiyaa jechuudha. Kan dhuunfaa miti yookaan immoo kan dhaaba mormituu miti. Akkamitti qabamuu dandeessati? Maal goote jedhaniiti?
Shakkiin jiraayyee naannoo sadiiti. Tokko odeeffannoo dhaabbatni raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaa qabu miidiyaalee kanneen birootii fi birookeessitootaaf dabarsitee kennita. yaada jedhuun inni lammaffaa summadhumaan himatanii sadaffaa hojiin ani hojjechaa ture komii hawaasaa irratti hojjechaa ture bu'uura saniin shakkaniitu na qabanii garuu immoo haa shakkaniif malee wanti addaa ani jarri ija shororkeessaatiin ana laalla. Wanti tokko illee hin turre keessattuu egaa miidiyaa mootummaa keessan hojjechaa ture haa ta'u malee achuma keessaa dhufanii kan qaban jechuudha.
Ragaa na yakkisiisu narratti argachuu hin dandeenye jette achi booda maaltu ta'e maayikalaawwiidhaaf fuudhanii mana hidhaa gara biraa si geessa immoo maayikalaawwii dhumatu ati jirtu mana murtiitti si dhiyeessa immoo maaltu ta'e.
Maakalaawwii manichaa qaba nageessanii maakalaawwii yaa lamaan booda garma mana murtii dadataatti nageessanii manni murtii dadataa shiimata hundumaaf ragaa fidaa jedheeni abbaan seeraa ta'uu baatu nan gadhiisaa jedhee irra deddeebi'ee guyyaa sadi sadi na beellame. dhumarratti ragaa dhiyeeffachuu hin danda'anii abbaa seeraa calqaba dhimma keenya ilaalaa ture jijjiiranii abbaa seeraa bira bira nu geessanii abbaan seeraa sun immoo al takka takka namoonni ogummaa isaanii hin kabajnee fi ogummaa isaanii sirnaan hojiirra hin oolchine qaamolee siyaasaa akka barbaadan godhaniin kan hojjetan jiru. Guyyaa digdamii saddeet dhimmuma shororkeessummaadhaan yeroo beellamaa natti muree jechuudha. Achi booda yeroo afurmoo yeroo shan irra deddeebi'ee mana murtii dhiyaate ragaan himata narratti bansiisuu danda'u gama isaaniitiin wanti dhiyaate hin turre kanaafuu manni murtii himadhaa yookiis gadhiisaa dheetu ji'a afuriin booda na deebise garummoo himatus gadhiisus isaan hin barbaanne guyyaa digdama mana hidhaa maakalaa tursiisan jechuudha.
Boodarra siiqan.
Boodarra ragaa dhabanii waan godhan dhabanii haati manaa xiyya isaanuma himatte mana murtii olaanaatti himatte mana murtii olaanaatti erga isheen himatteen booda. himata sallaalanii guyyaa digdama fayyuma manni murtii osoon hin beekin manuma hidhaatti erga tursiisanii booda na gadhiisan.
Amma gaa waggoonni lama dabraniiru eega kun ta'eeti. Jijjiirama maalii argita Itoophiyaa keessatti keessumaa gama pireesiitiin maal argita?
Erga waggaa tokkotti as dhugaa dubbachuuf akkuma dhaabbata keenyattu hojii gaazexeessummaa ganna sadi guutuu barannee baane yeroo itti hojiirra oolchuu shaakallee fi yeroo itti calqabnedha. keessattuu waan hawaasaaf ta'uu fi gaaffii hawaasaaf ta'uu qabannee deemnee abbaa barbaannee gaafannee yeroo deebiitti argachaa turredha. Ganni tokko darbe erga obbo Lammaa fi isaaniin kan fakkaatan erga aangootti dhufanii jechuudha. Akka Oromiyaatti wanta amma itti jirru waanuma gaariidha. Kanaafuu jijjiiramni gama miidiyaatiin bilisummaa gaazexeessummaatiin dabalatee hojiiwwan hojjetamuu malu dhimma hawaasaa irratti ogummaa keenyaan kallattiin itti hojjechaa jirrudha yeroon kun.
Sadarkaan marra jiru kana innaa ilaaltu Oromiyaa keessatti haa ta'u guutummaa biyyattii keessatti walabummaan pireesii mirkana jechuu nama dandeessisaa moo ammallee wanni yaaddessan dhimmoonni furmaata argachuu qaban ni jiran jettee yaadda.
Dhugaa dubbachuuf waggaa tokkootiin as bilisummaan miidiyaa akkuma Oromiyaattis ta'u akkuma guutuu biyyaatti wanti jiru waanuma abdachiisaadha. Keessattuu hubannoon gaggeessitoota olaanoo muummicha ministeeraa dabalatee pirezidaantii naannoo keenyaa dabalatee wantootni ammaan kana bilisummaa gaazexeessitootaatiif kennamee fi hojiin akkuma OBN'ttis hojjechaa jiru waanuma gaariidha. Haa ta'u malee ammallee gaggeessitoota giddugaleessaa fi isaaniin gadi warroota jiran hubannaan miidiyaadhaaf qaban hanga barbaadamu gamitti kallattii garaagaraatiin danqaa yeroo sitti ta'antu jira hojii hojjettu Sodaatu hojjettee waa hundi erga xumurteen booda kallattii garaagaraatiin bilbilaan fa'aa qaama si gaggeessutti bilbilanii loob gochuu hambisiisuudhaaf yaalu kun inuma jira. Ta'us immoo Qaamonni akkas godhan kun qaamonni telefoona karaa dudduubaa geggeessitootatti bilbilanii akka qophiileen hambifaman godhan kun qaamota akkamiiti? Sadarkaa naannoo moo sadarkaa federaalaa warra jiran?
Dhugaa dubbachuun guutumaan guututti qulqullaa'eera jechuun hin danda'amu. Irra jireessi rakkoon hawaasa bira jiru rakkoon kallattii gara garaatiin irraa sassaabdota bira jirus isaanuma saaxila waan ta'eef akka hin saaxilamneef kallattii gara garaatiin tooftaa gara hooggantootni naannoos ta'u federaalaas ta'u hooggantoota erga jedhamanii bilbiluun lorgochuun akka hafu yaaluun dhimma jiraaf irraa sassaabdonni irra jireessa kan ittiin deeman tokko maallaqaan kaan immoo aangooma qabaniin walitti dhalmiinsi neetworkiinis jiraachuu danda'a kallattii gara garaatiin qaamoleen yaalan jiru haa ta'u malee hojii hojjetamu. kallattiidhaan dhugaa qabaatee taanaan ogummaa gaazexeessummaa sirnaan hordofeera taanaan hin hojjetiin haafu qaamni jedhu hamma akka dhaabbata keenyaatti hin jiru jechuun yeroo danda'amurra jira haa ta'u malee rakkoon immoo hin dhibu.
Gaazexeessaa Fiqaaduu Mirkanaa ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Baay'ee galatoominamu.
Dhaggeeffatoota keenya amma immoo gabaasa akka biraatti seenna gaanfa Afrikaa gaazexeessotaaf bakka rakkisaa ta'uusaa dhaabbanni mirga odeeffannoo argachuu fi kawalabummaa pireesiif falmu artikil 19 yookaan immoo artikilii 19 kan jedhu beeksisee jira. Dhaabbatichi har'a qophii guyyaa walabummaa pireesii addunyaa kan dhaabbanni Amnesty International jedhamu. kadamee keeniyaa qopheessa irratti argamuudhaan gabaasaa dhiyeesseen kana dubbate garmoo daawwittuu naayiroobi irraa gabaase kunooti.
gaanfee afrikaa ammas hojii gaazexeessummaatiif bakka balaa ta'uusaa dhaabbati artikil 19 beeksise dhaabbati teessoon isaa ingiliz ta'e kan waa'ee yaada ofii bilisaan ibsachuu fi walabummaa saba himaaleef falmu kuni keessumaa biyyoottan gaanfa afrikaa keessaa soomaaliyaa fi eertiraan gaazexeessitootaaf fuula hamoodha jedhe dursaan boordii artikil 19 ka gaanfa afrikaa mister joon gaashii rakkoo gaazexeessitootaa biyyoottan kana akkasitti kaa'u.
in the world ranking continues to be the most dangerous place for a journalist to be. Then we have Eritrea, which is to a large extent a closed shop.
Soomaaliyaan gaazexeessitootaaf bakka hamaa taatee haftee jirti amma. Eertiraanis ni jirti ka akka dukkaanaa cufamtee jirtu. Itoophiyaanis gama kanaan maqaa gaarii hin qabdu haalli Sudaan kibbaa keessa jiru waan nama naasisuudha. Dhimmi Buruundii darbees maqaa gaarii walabummaa pireesii keessatti kan hin qabne Ruwaandaanis ni jirti. Kanaaf wanti kun yaaddessaadha jedhu. Mister Joon gabaasa dhaabbata isaanii keessatti dhimma keeniyaa Yugaandaa fi Taanzaaniyaa adda baasanii ka'aniiru. Keessumaa yeroo filannoo keeniyaa darbe kana balaan adda addaa gaazexeessitootaa fi dhaabbilee saba himaa biyyattii irra akka dhaqqabe gabaasa dhiyeessan kana keessatti kaasaniiru. Kanaanis yeroo filannoo biyyaalessaa keeniyaa hagayya bara 2017 gaazexeessitoota biyyattiirra balaan 29 ga'uu yeroo filannoon pireezidaantummaa keeniyaa lafaa gaggeeffamee turellee ammas balaa gaazexeessitoota irra ga'e 12 dhaabbati isaanii galmeessuu himaniiru. gabaasa kana irratti kan maqaan ishee ka'e biyyi dhibiin taanzaaniyaadha jadarbe biyyattiin labsii qunnamtii fi kan elektirooniksii jedhamu dabarsitee ka turte yoo ta'u labsichi abbaa taayitaa odeeffannoo fi qunnamtii biyyattiitiif aangoo daangaa darbee waan kennuufi wanti kun mirga odeeffannoo argachuun walitti bu'aa jechuun kan ibsani keessumaa dhiyeenya kana mootummaan muuseveenii haala fayyadama saba himaalee hawaasaa irratti taarifa labsuudhaaf oduun jedhu erga dhaga'ame wabii mirga odeeffannoo argachuu biyyattii gufuun isa mudachuufi jedhan dabalataan. Mr. Jooniin waa'ee mirga odeeffannoo argachuu fi yaada ofii ibsachuu kan Itoophiyaan ittiin ceephaamtu gaaffee gaggeessaan haarawaan muudaman mirga kana saba biyyattiif haalduree malee eeyyamuu qabu jechuun naa deebisanii qophii yaadannoo guyyaa walabummaa pireesii yaadachuuf waajjira Amnesty International kadamee keeniyaa jirutti qophaa'e kanarratti dhiyeenya kana ka'idhaa gadhiifame gaazexeessaa Iskandar Naggaa rakkoo gaazexeessonni gaanfa Afrikaa keessa jiranii fi gaggeessitoota biyyattiitu gaafatamuu qaba jedhe kanaafis keessumaa Itoophiyaa keessatti mirgi diimokiraasii akka kabajamuu fi gaazexeessitoonni of kennuu qabu jechuunis yaadachiisa.
ጋዜጠኞች ለዲሞክራሲ መታገል አለባቸው። ለራሳቸው መብት ብቻ መታገል አይገባቸውም።
gaazexeessitoonni diimookiraasiif jecha falmuu qabu mirga mataa isaanii qofaafis dhaabbachuu utuu hin taane hundumaaf dhaabbachuu qabu Itoophiyaa keessa diimookiraasii waan hin jirreef sanaaf falmuu qabu sana booda ogummaan isaanii jiraachuu danda'a yaada jedhu dubbate guyyaa walabummaa pireesii addunyaa baranaa biyya gaanaa magaalaa akiraatti kan inni kabajame oole gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaaf galmo daawit naayiroobi.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Namoota galmee obbo Gurmeessaa ayyaanoo irratti himataman himannaa wal fakkaataan irratti dhiyaate 22 keessaa 21 ka gallakkifaman yoo ta'u dargaggoo darajjee margaa inni kamiin hafuun ni yaadatama guyyoota hanga tokko dura immoo dhaddacha jeeqe jedhamuudhaan hidhaan baatii torbaa irratti muramuunsa ni yaadatama. darajeen roobii kaleessaa mana murtii duratti kadeebee dhiyaate yoo ta'u himannaa galmee obbo gurmeessaa ayyaanoo irratti ittiin himatamerraa waan hafeetu jira jechuudhaan erga arkisaa to'annaa jala galee jalqabee hidhaa waggaa afuriin akka adabamutti muramee jira darajee margaa gubachuu mana hidhaa qilinxootti dhimma walqabateenis himatamee ture gama biraatiin immoo dara dhawaarraa kan qabame tuujii baarentoo nama isa waliin himata wal fakkaatu qabu biraa adda baafamee hidhaan waggaa kudha tokko itti muramuusaa abokaatoonsaa dubbatee jira nama himata wal fakkaataan galme tokkorraa qabu irratti murtii adda addaa kennuun akkamitti danda'ama seerri biyyatti attamiin ilaala maraafuu oolmaa dhaddacha kaleessaa maal akka fakkaatu jaallanneen abokaatoo seeraa obbo Wandimmuu ibsaa gaafattee jirti.
darajjee margaa gaafatanii himannaa abbaan alangaa irraan kaa'e jedhanii tambisan. Himannaan isaa waan hin tisiniif jedhanii akkuma himannaa iddileetitti itti adeemaa turanii ittisi jedhaniini akka ittisu gaafatanii ittisa kanallee haga tokko ofirraa ittisee raguma ittisaa hundallee xumureen fidhe sababa adda addaa uumee manni murteedhaa fakkeenyaaf gaafa tokko akka carraan dhaddacha kudha sagaliititti beellamni natti walirra na jala aanee jennaan abbaatoo biraa bakka san buufadhee abukaatoon biraa sun gaafa sanii waan ani ragaa kiyya ittisaa fixadhe jedheeti ani deebi'ee gaafa immoo sayyamamu ragaa ittisaa hin fixanne jedheeni fixatte jedhanii kana wal tolmaa turre darajjee margaa sun barsiisaa gaarii ka yeroo boqonnaallee ijoollee barattootaa gargaaru nama tattaafata nama nagaa ka jedhu mana barumsaa keessaallee xalaan gargaarsaa ergameefii jira kanas caqasanii kaanillee caqasanii walumaa galatti gaa guyyaa harkisaa qabameerraa jalqabee haga gaafa kaleecha murteen kennameetitti waggaa afurii akka dabu jedhanii murtee kennan jechuudha.
Waggaa afur egaa harkisaa qabame ega jedhame amma waggaa lama hidhameera mitiin.
kuma lamaaf saddeet sadaasa keessa hidhamee kuma lamaaf sagal kuma lamaaf kudhan amma kun walakkarra kullee waan jiruuf waggaa sadii olmosti raawwachaa jira jechuudha.
Himannaan itti dhiyaate isuma obbo Baqqalaa faa hoogganni kaafaa'oo ittiin himatame sana miti. Darajjeenis liigii dargaggoota kaafaa'oo keessa jira miti.
Ee liigii dargaggoota kaafaa'oo keessa illee hin jira. Dargaggoota kaafaa'oo keessatti illee geggeessaa cimaa qabsoo karaa nagaatiin oofishaalii mirca boordinis hin beekaa nama nagaan karaa kanaan qabsaa'u. Kanaafuu himannoon isaa himannaa geggeessitoota kaafaa'oo maqaa kaafaa'ootiin dhaaba biraa deeggarsa jedhanii himataman keessaa isa tokkodha jechuudha. Himannaan isaatiif kan baqqalaa, kan gurmeessaa, kan dajaneetaafaa, kan addisuu bullaallaa, kan namoota hafanillee kan nama digdamii lamaatu kan wal fakkaatudha.
Asirratti obbo Wandimmuu muuxannoo amma kanaan dura qabdan keessatti namni galmee tokkoon himati wal fakkaataan irratti dhiyaate tokko biraa gadhiifamee tokko hidhaa keessatti jiru jira.
tokkoffaa ifatti tumamee jira keewwanni yakka Itoophiyaa bara kuma tokko dhibba sagalii sagaltamii jira keewwanni dhibba lamaaf digdamii sagal dhibba lamaaf soddoma jedhu irratti namni yakka wal fakkaatu yookiin himannaa wal fakkaatu tokko waliin waliin hoggaa himatame inni kun mootummaa yoo dhiifannoota godhe yoo himannaa addaan kute kanama ta'ee mootummaa yoo gadhiise garaagarummaan raawwatamuu qabu namoota san gidduutti. Karaa biraatiin immoo seerri Itoophiyaa kan bara kuma tokko dhibba sagalii saddeettamii torba bahee keewwanni digdamii shanillee namni hunduu seera duratti wal qixxeedha ija tokkoon laalama jedha. Sadaffaa immoo abbaan alangaa murtee mootummaan raawwata malee inni mataa isaatiin murtee hin kennu. Mootummaan namoota amma akka darajjee margaa kanaaf kana fakkaatan kan yaa'aniif amma mana hidhaa jiranillee walumaa galatti namoota siyaasaa wal qabatanii himataman hunda isaatu gadhiifna. kuma lamaaf jaharraa kaasee rakkoo uumame kan hunda bulchiinsa gaarii dhabamuudha jedhee mootummaan dhiifannoota gaafate isaan namoota kaawwan gadhiisanii darajjee qofaa miti nama waggaa waggaa kudha tokko itti murteessantu jira. Walumaa galatti maalidha muuxannoo irratti hin jiru nutillee amma bukaaftotiin waa'ee shororkeessaa kanarratti hojjechaa jirru wal gargaarree mootummaadhaaf gaafii amma isin kaaftanii kana dhiyeessuu jenna jechuudha. Kun kaa waan hin baratamne jechuudha walumaa galatti waan addaati.
Eenyudha eessaadha himatisaa maayin?
Tuujii bareentu dhaloonni isaa dirreedawaadha. nama lamaan himatamanii himannaan isaa shorol keessadha keewwan isaa dura afuriif sadi ture boodarra mucaan tokko himannaan kan wal fakkaatu tokko himannaan irraa cite mucichi itti hafe kun alokuma dabajjeen kan foluu fakkaatu kana jette hiriyyaan isaa hin bahee inni dhufee addacharra hiriyyaan kiyya kana biraa bahee anillee keewwata tokkoon himatamne hojiin itti hojjannellee tokko guyyaan qabamnellee tokko inni bahee anafu loogiidha maaliif akkana na goota jedhee addacharratti marartaa'ee qooxeffatee inni dubbannaan dursanii ji'a afur adaban. Tuji bareentu maal jedhaa akkamitti ji'a afurimaaf na adabdanii naamusa jettanii ani bee nan kolaafame. Ila nama maqaa dhahee achi dhaddacha san keessa jira akka carraa namni miidhamaa itti qabu kun ila kun nama santu bee jibbiidhaan dirqamaan waan ani miidhatin amani naan jedhee na reebee na reebee na kolaafe. Duriin kiyya na keessa jiru dhiirummaan kiyya badee jira. Foodhaa surreen mul'isee isinitti ilaallaa yoo soba ta'e. Anamma dhiiraa miti dubaraa miti. uumaa rabbii diigee namni akkana na godhe kunoo ka as jiru ka hoggaa tokko cuulaa naa himadhaa jedhu naa himadhaa jedhu diddanii dhiiftanii ana maaliif yoo an bisootii kiyya kana miidhama kiyya kana dhaddacha irratti waaqaa fi mootummaan tokko jedhee ija walqixxeetiin nu laalaa ila namicha na kolaase kana seera malee naa qabaa yoo an jedhu isan himattanii isan gaafattanii ana immoo hindeganaan dhaddacha jeeqxa jettanii ji'a afuriin adabdanii barbaadaman malee ji'a afuriitti na adabaadha. Walla Oromoo ta'eef qofa kana nagootan malee badiin an qabu hin jiru ani oomegii nuti oomegii hin beeku. Kana mucaan marartaa'ee gaafa seera museetitti kana jedhanii san jedhanii san jedhanii waggaa kudha tokko si adabne jennaan barbaadda waggaa kudha tokkotti dabalaa. Uummata kiyyaa sabni Oromoo haga bilisoomitti uummanni Itoophiyaa haga bilisoomitti wareegama lubbuu kiyyaa kennuuf qophii qaba. Hin xiqqaatee yoo jettan waggaa kudha lama illee itti dabalaa barbaadda jedhee ammallee mucaan dallanee yoo inni akkana dallannu warri hidhamaan mana murtee keessa jiru hundi isaatu taphaccabe harka waliin dhahee amma taphacabnaan manni murtee dallanee xiqqoo si walloo jedhee eenyu ka taphacabdan sun maaliif taphacabdan jennaan ijoollee tokko ijoollee amaraa fi wanni inni jedhe kun waan dhugaa ta'e taphacabne jedhaniini amma isaan keessaallee gurbaa tokko dhiisanii hojii bareentuu kanaaf gurbaa sanillee ammallee itti deebisanii waggaa kudha tokko irratti jechuudha kan dura adaban caalaa ammallee ji'a afurii dabalanii dura ji'a sadi deebi'annamaallee immoo ji'a afur waggaa kudha tokkoof ji'a torba adaban jechuudha hojii bareentuu kana biyya akkatti seera kabaju keessatti amma abdii kutatanii warri dhaddacha kudha sagalii fi dhaddacha afur ta'an kunniin warri himatamtootiin kunniin wanni guri namaa dhaga'uu hin barbaanne dhaddachaan jedhan jechuudha maaliif abdii kutataniiti jechuudha.
Darajjeen mana hidhaa qilixoo gubachuu wajjiniin namoota himataman soddomii saddeetii wajjin immoo dhiyaataa jira.
Ee amma himannaa tokkotu itti hafe jechuudha kan murtee biraa eeggata jechuudha soddoma kanatti yookiin bilisa ta'uu yookiin badii qabdanii murtee isinitti kennan jedhaniitiin jala murtee kennanii balleessaa waan qabdanii baluu balufaa ofirraa akkonnoo gootan kuwwan bilisa kalee bilisa kana eeggachaa jira jechuudha. Komii qabaannee oliyyannoo baafanna malee murteen sun sirrii miti jechuu hin dandeenyu. Fakkeenyaaf wanti nama ajaa'ibsiisu kan keewwata shoror keessaa sadii afur himatamanitu himannaan irraa cite. Darajjee margaadhaan keewwata shoror keessaa torbaan itti murtaa'e. Torba jechuun isa laafaadha jechuudha. Shoror keessaa kanaan shakkaman jedhaan hamma ammaa walakkaa ol hidhamanii ciisan. Kottee nurraa buqqisanii haala malee nu reebanii kanallee Itoophiyaa sabaa himaatti komishinii nu mirkaneessee jira. Kan siyaasaan wal qabatudha kan jedhu. Waan ta'eef akka ogeessa seeraatitti yoo laale kan darajjee kun nama gaddisiisa waan addaati. abbaan olaantaa mataa isaatii murtee mataa isaan qabu kan mootummaati mootummaan immoo nama yakka wal fakkaatu tokko gadhiisee tokko hambisuun deeggarsa seeraallee hin qabu yaada nama amansiisullee hin qabu kanaafu inni kun qulqullaa'ee mootummaan irra deebi'ee laalee ficciin kun irraa citee bilisaan hin ba'an kan jedhu abdii qaba.
Abbootiin alangaa achi jiran yookiin abbootiin murtii nu miti mootummaadha maaliif jedhu taa'anii murtii kennaa jiru miti kunoo.
amma kaleessu malaa dhaddacha kudha sagalitti tashannaa fi tashitee namni jedhamu ijoolleen galataa caalaa jedhaman faati qaban kaleessallee hadhallee na gaafin ammas na gaafatte kun ka'ee dhaddacha irratti isaanis gaafatanii anis gaafadhe nuti warri galmee tokko irratti keewwata tokko irratti himatamne himataman maaliif isaan kun wayyaa'anii isaan kun wanafan garuu nuti dhaddachi abbaa alangaa waan namoota dhimma wal fakkaatuun kasafaman isaan garii himannaa irraa kuttanii isaan kaawwan immoo dhiiftanii maali jennee nu bakka keessan buunee ammuma isin asitti hin gaafanna jedhanii dhaddachi abbaan alangaa achi jiruun gaafate abbaan alangaa deebiin kenne nuti murtee kennaa muti ajaja nu gaheen.
Obbo Wandimuu Ibsaa deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Isinillee carraanaa laattaniif baay'ee galatoomaa. Thank you.
raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii kudha sagal meetir baandii digdamii lamaaf meetir baandii digdamii shan irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata qophii boorutti walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatiin itti fufa.